iri mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka iki gikorwa canje kikaba cyatanguye mu kwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi tukaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona eh, turi ngaha uyu ni umunonotsi w'umurundikazi rurangiranwa ku rwego mpuzamakungu francine niyonsaba aho yasozera mu nyubako z'ishuri ry'imyuga etes kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatanguye mu mwaka uheze iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umunyeshuri yari yaranyurujwe n'umwigisha wiwe mu ntara ya gitega yarayatowe mu ruzi ruvyironza agihema ariko amagara yiwe yifashe nabi n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyana turayahera muri sierra leone hakivugwa amatora umuganga ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu ca sierra leone niho haboneka ko uri imbere gato y'iyindi migambwe mu majwi ejo ku munsi w'imana ku majwi ku bice mirongo irindwi na bitanu vy'amajwi yaramazwe yaramaze guharurwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku igenekerezo rya ndwi ariko biragaragara ko atamukandida yiteze gutsinda mu gice cya mbere ku buryo abakandida bariko bararaba ingene bo kwiyunga bakagira urunani mu kurindira ko hashobora kuba igice cya kabiri c'amatora umukukuruke mu gisirikare general julius maada biyo yaserukiye umugambwe dosira leone peoples party niwaza imbere gushika mu majwi afise mirongo ine n'atatu n'ibice bitatu ku ijana aza imbere ya samura kamara yahoze ari umushiranganji w'imigenderanire n'amakungu yaserukiye umugambwe usanzwe uri ku butegetsi all peoples congress gushika ubu nawe afise amajwi mirongo ine n'abiri n'ibice bitandatu ku ijana by'amajwi yaramazwe guharurwa ejo ku munsi w'imana umukandida rero akaba asabwa gukwiza amajwi mirongo itanu n'atanu ku ijana kugira atsinde mu gice cya mbere muri ayo matora ishyirahamwe mpuzamakunguni ritangaza ko inzara iriko itera yiyongera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitewe cyane cyane n'intambara hamwe no guhunga kw'abanyagihugu mu ntara ya kasayi mu karere ka tanganyika hagati no mu buseruko bw'igihugu ni ishikiriza ko imiliyoni indwi n'ibicindwi by'abanyagihugu na cyane cyane bo mu gihugu hagati babangamiwe cyane n'inzara yo ku rugero rw'amafa ivyo biharuro vyiyongereye byiyongereye mirongo itatu ku ijana kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kandi biragaragara ko ku rubuga atacerekana ko kazoza kagiye kumera neza ivyo bishikirizwa n'umuvugizi wa pamu n'igisata ca oni citaho imfungurwa onivuga ko yasabye imiliyaridi ijana na mirongo itandatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha imiliyoni cumi n'ibice bitanu by'abanyagihugu muri uyu mwaka muri icyo gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo akamo ka oni oni kavuga yuko katitabwe neza bishimishije nk'uko yifuza abarwanyi cumi na batandatu b'umuhari wa leta ya kisilamu barishwe muri misiri mu rugambi ico gihugu kirimwo rwo guhiga abakora iterabwoba cane cane mu ntara ya sinayi iryo vyashikirijwe ejo ku munsi w'imana n'abategetsi ba gisirikare iryo tangazo rivuga ko bapfuye mu bitero gisirikare kimazemwo iminsi ine muri rusange abarwanyi barenga ijana hamwe n'abasirikare bashika kuri cumi na batandatu nibo bamaze gupfa kuva ku itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri hagitangura ibitero mu ntara ya sinayi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igisirikare cakuye ku butegetsi perezida mohamed morsi niho abajejwe umutekano baciye batangura kurwanya imirwi y'intagondwa irimwo n'ishami ry'umuhari wa leta ya kisilamu abantu cumi n'umwe bose bari mu ndege y'abikorera utwabo yo muri turukiya barapfuye ku munsi w'imana ejo inyuma yaho iyo ndege ikorokeye igashya igatokombera mu mpanuko bwa irani nk'uko abategetsi bavuga umuvugizi w'ishyirahamwe ry'indege ry'abasivire muri icyo gihugu cya irani reza jafarzadehe avuga ko iyo ndege yaguye mu misozi iri ku birometero amajana atatu na mirongo irindwi mu mpanuko bw'umurwa mukuru teherani abategetsi bavuga ko iyo ndege yagurutse iva mu gihugu cya emira arabi ini yerekeza i isitambule mu gihugu cya k'umurwa mukuru w'igihugu cya turukiya iryo sanganya ribaye inyuma y'irindi yabaye y'indege yakorotse mu mpanuko bwa irani ihitana abantu mirongo itandatu na batanu bose bari muri yo barapfa mu kwezi kwa kabiri abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana baremeye ko ataco bazokwemerera igihugu ca korea ya ruguru kandi bazobandanya bagisatira bagasatira n'ubutegetsi bwaco naho hatekanywa umubonano hagati ya perezida donald trump na, per, na perezida kim jong un wa korea ya ruguru mike pompeo ni umuyobozi w'ikigo seiya ca leta z'ubumwe za amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu yavuze ejo ku munsi w'imana ko amerika ititeguye gukora ikosha mu gihe ibiganiro bizoba byatanguye pompeo yavuze ko umutegetsi wa korea ya ruguru abwirizwa kwemerera amerika ikabandanya imyimenyerezo ya gisirikare na korea y'epfo kandi akemera ko baganira ku kuvavanura n'umugambi w'ibirwanisho ruhonyanganda atari uko ngo nta gishoboka
urakoze aloise ku makuru waduteguriye ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma y'iminsi ine umunyeshuri yvette nshimirimana anyurujwe n'umwigisha wiwe yaraye atowe mu ruzi ruvyironza yari agihema ariko amagara yiwe yifashe nabi mu bitaro vy'igitega aho ariko aravurirwa ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana arabidushikiriza umugabo muzima nzanumva afashe ku izosi nzanumva uruntu ankubise mu mutwe inshuro zitatu nkumva umenga ruvuga nk'icyuma aca njyana kunsunurira mu ruzi agiye kunsunurirayo cafata bijya bintu bijya byuma biba biri ku ndarayo ndumvira ko nyine ndabyumvira ko birankingene yonsunurirayo yabonye ko byamunaniye acafata amaguru arabendebuza cyane nasunikirayo gihe imana yarakinze naciye ngo ahantu ku ku nkombe y'uruzi uyu ni Yvette Nshimirimana umwigeme w'imyaka mirongo ibiri yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri bita Lycée de la Perseverance rira yitwa Imweya muri komine intara ya Gitega ahasigura uko umwigisha wiwe biharuro Nestor Habarugira yarayamuhakije buca mutwara aho yateguriye kumwica Yvette Nayimana avuga ko yari yaraye kuri uwo mwigisha muri quartier ya Nyabututsi ni mu gisagara ca Gitega aha naho yatubwiye icyatumye aja kurara kuri uwo mwigisha wiwe kubera iki wari waraye muhiriwe gerage ndamubwira ati jesu ushobora kuguma ndaraguza kandi uzi ko ibi wankoreye uti rero jewe nunyereke indaro aca avuga ngo rindira ngo rindire ejo nzokujana nzokujana ibukira sate ngo niyo nzokujana jico nabigirira nari ndakizi ko twari tumaze imisi dushwana nabo muhira kubera naguma mbona umenga agomba kumpenda hanyuma acaragira ngo ngo nta kundi ngo ingendo ndera ahantu ndakujana mbe urwo rugendo rwagarukiye he naho nyene ivete yashoboye kutubwira ivyamushikiye turiye turagenda batwururukirije ngo ahantu hitwa imwanzani narasomye ku gipankarite nari mbonye tuja turagenda tururuka tugenda n'amaguru nkaguma ndamubaza twashitse imwanzari saa kumi saa kumi na zibiri turagenda ntiyakubwira ko mugiye yavuga ko tugiye bukirasazi bukirasazi gukora iki kora rero mfise iyo nda yiwe kandi bari baraye barashwana n'umugore kubera ariyo nari ndaye yavuga ati ngiye kukumiza ibukirazazi hama umugore nawe aguma ino ndabe yuko induru zagabanuka yari asanzwe kwigisha eh yanyigisha mu w'icenda dushitse aho ku kiraro acatangura kumbwira ngo niwihweze kino kiraro ngo ingene kimeze hanyuma acavuga ngo niwicare none uruhuke tugeze hagati na hagati acambaza ngo bebe ngo waje wambaye ikabutura ncamvuga ndayambaye nyene acara y'inkura yinkurana n'iyindi nari nambaye nshazigara nambaye ijipo yonyene ca ndicara nicaye umugabo muzima ndanumva afashe ku izosi ndanumva uruntu ankubise mu mutwe inshuro zitatu nkumva umenga ruvuga nk'icyuma aca aca njyana kunsunurira mu ruzi afata birya bintu birya byuma biba biri ku ndaraye yabonye ko byamunaniye aca afata amaguru aya- arabenduza aca ntirasunukirayo ku mutumba wa bihanga muri komine ya gishubi intara ya gitega aho uwo mwigeme yari asanzwe aba agashavu kari kenshi ku nshuti abanye n'abagenzi b'uwo munyeshuri jane nayo inkuye ni inasenge w'uwo munyeshuri no hanyuma ari ukwica abandi bamuretse yokwica n'abandi kumure ntiyoba ari uwo gusa hari n'aho ku munsi ku byoba agira ati jewe wahava mbera nabi reka ndamukureho yombera nabi kumbure yoba amaze kubigirira n'abandi ese umugore gwiwe akaza kumenja n- ntagira iyo amujana ntagira ni umwana tugahera ukagenda ntidusubire kumubona baza tuvyumva uno mu- ya, uno munsi mu gitondo aha twabuze iyo tuja twarimarimye ntaco umuntu akivuga mm, mm, aha twahomewe mwari musanzwe muzi yuko afise inda nk'uwo o- a- ari umunyeshuri kanini ntawe ubizi nawe nyene vyumenywa n'uwo yamujanye niwe azi ikintu ba- bandurutse hari naho wosanga ari vyo nyene muri ivyo natwe twiyumvira ko coba ari ico abajyango ba ivete shimira imana barafise ico basaba dusaba yuko bo- abo ba- abantu bameze nk'uko batoza barabihanganira bashobora bakora mu katsi mwicaye nyine niko ndabibona kandi bagakurikiranwa n'amategeko ko ari bagahanwa bikwiye kugira n'abandi bose n'uroba asigaye wese ahabonera icigwa hakurisha iyo ureko yewe mu gipolisi bamenyesha ko uwagirizwa ico caha akiriko ararondegwa kugira ngo ashigwe imbere y'ubutungane igitega fidel d'antoine nsabimana ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
inyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umunyamabanga wa amerika ajejwe imigenderanire ahagarikiye gahunda ziwe i nairobi kubera indwara yasubiriye kubandanya bimwe mu bikorwa yari yategekanyije kuri uyu w'imana hari n'ibindi byigijwe inyuma nko kuja hahoze ambasade ya amerika ahatewe n'abihevyi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ibindi kuri inkuru mugenzi wacu eloge wiri kaneza steve goldstein araho ibijyanye n'imigenderanire mu biro by'umunyamabanga wa amerika ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu yabwiye itangazamakuru ko tillerson yorohewe kandi gahunda yari yahagaritse azibandanya kuri uyu w'imana goldstein yasiguye ko ubugwayi bwa rex tillerson yagize bwatewe ahanini n'uburuhe bwinshi yagize aho yariko akora ku bintu bihambaye mu minsi iheze harimo ikibazo ca korea ya ruguru bimwe mu byo yaretekanije gukora muri kenya yabihevye ibindi nabyo byasubitswe ariko bizokorwa imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa vyigijwe inyuma harimo kubonana na monica juma umushikiranganji w'imigenderanire ya kenya n'ayandi makungu bagasangira iruhande yo kuvugana ivy'akazi yateguye kandi guhura n'abakozi ba ambasade ya amerika i nairobi azonagendera kandi ikigo citwa pepfar kigwanya sida ku mugabane wa afurika giterwa inkunga na amerika umunyamabanga wa amerika ajejwe imigenderanire yashitse muri kenya ku munsi wa gatanu ku mugoroba yari aje ava mu bihugu vya etiyopiya na jibuti avuye muri kenya azobandaniriza urugendo rwiwe muri cade na nigeria agishika muri kenya yavuze ko yishimiye kubona perezida kenyatta n'umunyepolitike agwanya ubutegetsi raila odinga bemeye gushira ku ruhande ibibatandukanya no kubaka igihugu ca kenya ariko kandi yanamenyesheje ko yifuza kubona imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati ya kenya na amerika itera imbere kurusha uguhanahana ibidandazwa bikiyongera agitangura urugendo rwiwe rwa mbere yagize ku mugabane wa afurika ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko turarangiza rex tillerson yari yavuze ko azanye miliyoni amajana atanu na mirongo itatu na zitatu z'amadolari y'abanyamerika ziyongera ku yo amerika yari isanzwe itanga mu gisata co kurwanya inzara yatewe n'intambara n'indyane mu bihugu vya somaliya etiyopiya sudani y'epfo hamwe n'ikiyaya c'ikiyaga cade yemeje kandi ko mu myaka cumi n'ibiri iri imbere amerika izotanga umuyaga nkuba ku miliyoni amajana atatu z'abanyafurika n'imiburiburi biciye mu gufashanya na leta n'abikorera utwabo eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umukenyezi w'umunyayuganda yagenewe kuja kuba umucamanza muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ilahe mu buhorande madame solomi balungi bosa yahora ari umucamanza muri sentare ya afurika ijejwe agateka ka zina muntu ari yarusha muri tanzania mu gihe abategetsi b'ibihugu vya afurika batarara bagiza iyo sentare abahamagarira kwirinda gukorera ivyaha abanyagihugu aho kwinuba iyo sentare ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru solomi balungi bosa umugandakazi w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri ni umunyamategeko amaze imyaka irenga mirongo ibiri n'indwi muri ako kazi barungi bosa ni umunyafurika agenywe mu gihe ibihugu vya afurika vyinuba iyo sentare cane biyagiriza ko ihengamye kandi ko atamunyaburaya icira imanza mbere bimwe mu bihugu bitandukanye byaratangaje ko bigiye gukura akarenge muri iyo sentare akarorero ka hafi ni burundi buheruka gusokora akarenge muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi barungi bosa akebura abategetsi b'ivyo bihugu nyabona gushira imbere ineza y'abo barongoye gutyo bazorabe ko hari aho bahurira n'imitahe ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha
to help common people.
ati sentare nk'izo zashyizweho ngo zifashe zongere zitunganirize abanyagihugu bato bato nico gituma abategetsi badakwiye kuzitinya ahubwo bazifashe gushyira mu ngiro icyo gikorwa none nimba n'abo bategetsi n'amareta bafite intumbero yo gufasha abanyagihugu ba nyarucari wumva boyitinyira iki erega nta ngorane ayo masentare afitaniye n'amareta ahubwo abategetsi n'ibiteho inyungu z'abo barongoye muheze murabe ko hari aho bahurira n'izo sentare So.
n'igihugu c'ubuganda uwo mucamanza mushasha aturukamwo ntikirabagiza iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha barungi bosa asigura ko igenwa ryiwe ryerekana ko ubuganda bwahinduye ingendo ati nibaza ko kuba igihugu canje c'ubuganda caremeye kungena vyerekana ko cahinduye ivyiyumviro cari gifise kuri iyo sentare bisigura ko imigenderanire uba ari myiza yamara jewe nagenywe ku gatwe kanje kandi nzokora akazi kanje ntaravye uko igihugu iki canke kiriya kibibona nibaza ko n'abategetsi b'iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu bagiye gukora ijo n'umutaga kugira ngo imigenderanire ibe myiza kurusha mu bihugu bitandukanye kugira n'abacamanza bakore akazi kabo ata mpungenge uwo mukenyezi agiye gukorera irahe avuye muri sentare ya afurika ijeje gateka kazina muntu yari yahaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere yaho yari muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u rwanda gucira imanza abakozi b'unyabwoko ry'abatutsi muri mirongo icenda na kane muri ico gihugu yahamaze imyaka icenda n'igice kuri uyu wa gatanu niho yarahira irahe kugira ngo atangure amabanga yiwe yari kumwe n'abandi bacamanza bashasha muri iyo sentare ya cpi batanu barimo ren arapini gansu wo mu gihugu ca bene uwo yari mu mugwi wa oni wakoze amatohoza ku vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pyeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ubu naho ni umwanya wa siporo n'imikino tubashikiriza siporo n'imikino mu karere mugenzi wacu jean claude munyandinda aradushikiriza amakuru mu rwanda
muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda imikino igeze ku musozo w'igice kibanza fazale ku wa gatandatu w'icyumweru gishize habaye imikino ibiri ikipe ya bugesera fc yatsinze mukura victory siporo ibitego biri ku busa ku kibuga cy'inyamata mu bugesera kuri stade umuganda i rubavu etenseri fc yatsinze gicumbi fc ibitego bitatu ku busa ejo ku cyumweru kuri stade de la ku mumena ikipe ya kiyovu siporo yatsinze amagaju fc ibitego bibiri ku busa rayon siporo nayo yatsinze marine fc ibitego bibiri ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino wabereye ku kibuga cy'akarere ka kirehe ikipe ya kirehe fc yatsinze polisi fc igitego kimwe ku busa mu wundi mukino ikipe ya sunrise yatsinze miroplast ibitego bibiri kuri kimwe igikondo uyu munsi ku wa mbere ikipe ya as kigali irahura na musanze fc kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino usigaye w'umunsi wa cumi na gatanu w'iyi shampiyona wagombaga guhuza ikipe ya apr fc na espoir fc kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo kuwa kabiri gusa amakuru akomeje gucicikana avuga ko uyu mukino ushobora kwimurwa bityo ikipe ya apr fc ikaba yakomeza kongera umubare w'imikino y'ibirarane kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na gatanu wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri n'umunani ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na leon siporo n'amanota makumyabiri n'arindwi AS Kigali ni iya gatatu ifite amanota makumyabiri n'atandatu ku mwanya wa kane turahasanga Sunrise ifite amanota makumyabiri n'atanu Police FC ni iya gatanu ifite makumyabiri n'abiri ku mwanya wa gatandatu hariho APR FC ifite amanota makumyabiri na rimwe Etincelle FC ikayikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota makumyabiri na rimwe ikipe ya munani ni Bugesera FC n'amanota makumyabiri iya cyenda ni Mukura Victory Sport ifite amanota cumi n'umunani ku mwanya wa cumi turahasanga musanze fc ifite amanota cumi n'arindwi marine fc nayo ifite amanota cumi n'arindwi ikaza ku mwanya wa cumi na rimwe iya cumi na kabiri ni kirehe fc ifite amanota cumi n'atanu ku mwanya wa cumi na gatatu hakaza espoir fc ifite amanota cumi n'atatu ikipe amagaju fc ikurikiraho ku mwanya wa cumi na kane n'amanota cumi n'atatu nayo miroplast ikaza ari iya cumi na gatanu n'amanota cumi n'abiri ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni ikipe ya gicumbi fc ifite amanota cumi na rimwe n'umwenda w'ibitego cumi na bine tukiri umupira w'amaguru ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye abakandida babiri bagomba guhatanira kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa akanama gashinzwe gutegura amatora katangaje ko abo bakandida ari general de brigade jean damascene sekamana na louis rurangirwa uyu musirikare mukuru uri mu kiruhuko cy'izabukuru sekamana avuga ko yiyamamaza aturuka mu ikipe ya intare fc ikaba ari jiniyori y'ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr fc yakunze kugaragara mu buyobozi bw'amakipe anyuranye hano mu rwanda nka kiyovu siporo bugesera fc intare fc n'amagaju fc ku rutonde rw'abantu bazafasha sekamana kuyobora naramuka atsinze haragaragaraho abari batanzwe na vincent nzamwita wakuyemo ake karenge mu matora aheruka ibi bikaba bitera bamwe mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru mu rwanda kwibaza niba uyu mukandida naramuka atowe azazana amatwara atandukanye n'ay'uwo azaba asimbuye ku rundi ruhande umukandida rudoviko rurangirwa yabaye umusifuzi ku rwego mpuzamahanga azwiho guhagarara yemye ku gitekerezo cye ubwo yari ari mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu rwanda yigeze kutabyumva kimwe n'abayobozi bakuru b'imikino mu rwanda kuko ngo bashakaga kumurenganya icyo gihe hari hamaze kubaho ibice bibiri bihanganye muri komite hanyuma rurangirwa akavuga ko minisiteri y'imikino ishaka gutonesha igice cya kayitsinga alexandre bari bahanganye hambere aha rurangirwa ruwi aherutse kwandikira ubuyobozi bukuru bw'igihugu atanga impuruza yerekana amakosa y'umuyobozi wa ferwafa ucyuye igihe ariwe vincent zamwita yavugaga ko niba hatagize igikorwa umupira w'u rwanda uzarushaho kwerekeza aharindimuka aya matora ya perezida mushya wa ferwafa azaba ku itariki ya mirongo itatu n'imwe muri uku kwezi kwa gatatu yari claude munyandinda i kigali dukubitire mu burundi mugenzi wacu evariste nziko banyanka hadushikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu burundi ku munsi wa gatandatu w'indwi twari turangije hasozerewe mu nyubakwa z'ishuri y'imyuga ETS Kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatangujwe mu mwaka uheze wa 2017 n'umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba izo nyigisho zahawe abana bakiri bato batuwe mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura uwo munonotsi kazi avuga ingene uwo mugambi wawiyumviriye n'abamufashije abana twagiye turakorana iki gikorwa ni abana basanzwe bafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe play international abana basanzwe bari mu cyo bise espace ami des enfants hama iki gikorwa canje kikaba cyatanguye mu kwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi tukaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona eh, turi ngaha hanyuma icyo gikorwa kikaba cyashyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu unicef isanzwe yitaho agateka k'abana ku ntambamyi urwaruka ruvuga ko rufise kugira rutere imbere mu byo gusiganwa n'amaguru francine niyonsaba avuga ko nawe izo ngorane yazibayemwo agasaba urwaruka ruriko ruramenyerezwa gushyiramo ingufu n'umwizero ko ejo canke hirya y'ejo ruzoshika ku byo rwifuza n'abigishije ndababwira ati mu nyaje y'iwanje iyo navuye ko navuye mu muryango ukenye yuko byashika nkabura n'ibyo gufungura eh, yuko nagiye ndaca mu ngwane zitandukanye haragera yaho novuga yuko nagenda mu mahiganwa eh, bakansiga eh, ariko nkavuga nti naho bansize ejo nzobandanya kugira ngo nshobore nanjye gutsinda ako n'akarorero nahaye eh, ugwaruka ndababwira nti ishaka n'umwete nibyo nkingi y'isoko y'iterambere kuri uwimana naho ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imodokari club automobile ryatunganije mu gisagara ca bujumbura ihiganwa ryo gusiganwa baca mu mitego ihiganwa ryabereye kw'ibarabara ryitiriwe ukwikukira k'uburundi abari bitabye iryo higanwa bari cumi na bane uwabaye uwa mbere ni umurundi ari irya mbere yitaba iryo higanwa ryo gusiganwa n'imodokari bijeje onesime yagaragaje umunezero ahejeje kuronswa ubushimwe ndakengurutse cyane ndanezerewe ndanezerewe no gukina rubaye uno munsi ndaryohewe n'ukuri ni ibintu ntari nizigiye ntari niteze nabigiyemo kangeze nawe mbaye uwa mbere ndashima ku imyaka yanje mutama nka jewe biraryoshye mumaze imyaka ingahe mugendesha imodoka jewe ndayitanguye kugendesha imodoka nkiri muto mugabo kompetisiyo ndayigiyemo ubu bwa mbere ngira kompetisiyo mwari muri kompetisiyo yaroshe muca mu mitego n'izihe ngorane wagize mbona ingorane nagize n'ibintu bya reflexe kubera imyaka hanyuma n'imodoka yarikuze na jewe ndakuze yego ni ingorane nk'izo warungu iyi club automobile abatunganije rino higanwa mubashimira gute ndabashimiye cyane kuko ni ibintu biryoshye urabona abantu baje kurorera na twebwe twaryohewe n'abantu bose baryohewe byari biryoshye ndabashimiye n'ukuri babandanye ahubwo bagira andi mahiganwa menshi tubitabe abatazi yuko kugendesha imodoka umuntu ashobora kubikuramwo nk'ibyo uronse ubabwira iki nababwira ko bagerageza naje naje kangeze none urabona ko biragize nabaye uwa mbere mwe n'iryo higanwa ryo gusiganwa n'amamodokari baca mu mitego hari haheze imyaka ine ritaba ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyabitumye negamiye adon icaba baca umunyamabanga mukuru wa club automobile avuga ko bibanze cyane ku yandi mahiganwa yo gusiganwa ariko ko n'iryo bagiye kuritunganya uko umwaka utashe cyane cyane twari twashyize ingufu mu byerekeye rari uh, ngira mwara mubibona yuko tworganiza rari hama nico gituma ubu rero twavuze tureka duhe umwanya abakunzi b'uyu mukino wo gusiganwa n'imiduga nabo bakaza bagashobora guhiganwa nico gituma twabikoze gutyo urumva ubu tuzogerageza turabikora uko iminsi iziragenda kuvuga ko kumwaka ku mwaka rari nk'iyo guca mu mitego mugiye kwibandanya muyitunganya turagiye kuza turatangura gutunganya iyi slalom uko umwaka ugiye urataha kugira duhe akanya n'abakunzi b'uyu mukino ko boza baraza guhiganwa n'abandi nk'uko mwabibonye uwatsinze abandi n'umuntu atahora agira uwo mukino rero dushaka kwereka n'abandi bantu yuko nabo twugura imiryango bashobora kuza bakaza barahiganwa nabone club automobile yanaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abakunzi b'ihiganwa ryo gusiganwa n'amamodokari ko hari ihiganwa ribarindiriye mu kwezi kwa kane kuza iryo naryo rikazobera mu ntara ya ngozi aho abasiganwa baziruka ibirere birebire bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
aho duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese mwaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuma kalala imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.